muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi twumvikana ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu kuri facebook ni kuri voa radiyo yacu mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze muri iki kiganiro cyihariye ku matora y'akamarampaka mu burundi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko nari maze kubibabwira iki kiganiro cya none ni ikiganiro cyihariye ku matora y'akamarampaka ku itegeko nshinga mu gihugu cy'u Burundi abarundi batuye mu Burundi no mu mahanga kuri uyu wa kane bari mu matora yo kwemeza cyangwa guhakana itegeko nshinga rivuguruye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza aho yatoreye ku musozi wa Buye muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi yashimiye abarundi bose bitabiriye amatora yongera avuga ko yizeye ko ibizayavamo nta bibazo bizatera nk'uko byabaye mu bihe bitandukanye mu mateka y'u Burundi agatorwasa we uyobora urunani amizero y'abarundi rudashyigikiye ko ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa we yavuze ko bigoye ko ibizava muri ayo matora byizerwa kuko ku bwiwe hari abategetsi hari abategetswe icyo batora ijwi rya amerika ryohereje abanyamakuru baryo hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bakurikirane hafi uko ayo matora agenda uko tuvugana ubu ngubu itora ryahagaze mu gihugu cy'u Burundi kuko ryatangiye saa kumi n'ebyiri rikaba ryagombaga kurangira saa kumi zuzuye ku isaha y'i Bujumbura mu Burundi dufite kandi n'abanyamakuru bacu bagiye muri za ambasade zitandukanye z'u Burundi mu gihugu cya Kenya ndetse no mu gihugu cya Tanzania nabo baraza kutubwira uko byifashe aho bagiye ariko reka duhere mu ntara ya Ngozi aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatoreye kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Fidelite Yishatse wiriwe neza uri ingozi ahatoreye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ushobora kutubwira muri make yahageze ryari amaze gutora hari icyo yavuze ese umwuka wari umeze gute aho ngaho muri komine mwumba
yahageze isaha cumi na zibiri minota mirongo ine hari hariya imwumba ku mutumba ibuye ku mutumba buye nako rero mu byo yabwiye abamenyesha amakuru yaje gutora ni uko yashimye ubwa mbere na mbere abanyagihugu ingene bitabye ayo matora ati ubwirizwa shingiro n'ibwirizwa rikuru ry'igihugu ati rero ko umuntu yogemera cyangwa akayihakana ko ari byiza ko abanyagihugu ubwabo bagira icyo bashyikirije nayo ku bijyanye n'uko ayo matora yohabwa ibyavuyemo byaba bitemezwa n'impande zose yagize ati ibyo twabirenganya turimo demokarasi afatiye ingene imyamamazo ye yo kwemeza cyangwa guhakana ibyo bwizwa shingiro yagenze akavuga ati yuko yizeye yuko bizokwemezwa ibyavuye mu matora nayo ko utazobyemera nawe ko azuba ari uburenganzira bwiwe ibyo ari byo byose nk'umukuru w'igihugu niwe uri ku isonga mu baharanira ko batora yego ese hari icyizere yagaragarije abanyamakuru cyangwa se abari bari aho ko bafite icyizere cyo gutsinda
nta birebire yabivuze ko gusa abanyagihugu bari ngaho twagiye turabaza ubona nyine ko banezerejwe no kuza kwemeza cyangwa guhakana ibyizwa shingiro ndetse benshi muri bo bagiye baratubwira ibyiza baribonyemo aho ku musozi ibuye hanyuma se byari byifashe gute kuko akenshi aho umukuru w'igihugu agiye umutekano ibyo ari byo byose uba wakajijwe muri iyi minsi hari n'amakuru menshi tumaze iminsi twumva yuko hari bamwe bahohoterwa kubera ko bigisha oya umutekano wari wifashe gute fidelite
ku mutumba abuye nk'uko twayibonye hariho abasirikare abapolisi hariho abantu bo ku rwego rwa seni mu rwego rwa komine abanyagihugu bari batonze ku murongo umukuru w'igihugu aho yatoreye mu kugira ngo umuntu ahashike yabanza gusakwa kugira ngo babe batabigwanisho afise ariko mu nyuma aheje gutora bajya basaka baciye bagenda muri make icyo twavuga ni uko abanyagihugu bashyize kare cyane ku buryo n'umukuru w'umutumba Buye yatwemeje yuko bamwe batangiye gutonda igihe cy'isaha icyenda z'ijoro ni ukuvuga ko hari hakiri mu ijoro ntibwari bwace mu gihe ibiro by'itora byari kugurura igihe cy'isaha cumi na zibiri mu bijyanye n'ubwitabire abantu wabonye baje ari benshi abashinzwe amatora bavuze iki ku bijyanye n'ubwitabire
haba ku mutumba buye cyangwa mu byegwa cyangwa no ngaha mu gisagara ingozi aho twagiye turaca biraboneka ko mu gatondo ka kare imirongo yari miremire ariko uko amasaha yagenda arigirwa imbere niko abanyagihugu bagenda baragabanuka ku buryo nko mu gisagara cya ngozi hoho aho twagiye turaca nk'igihe cy'isaha indwi wasanga ibiro by'itora bigaragara ahenshi ugasanga hasigaye nk'abantu mirongo itanu ahandi ugasanga hasigaye nk'abantu bari hagati ya mirongo irindwi na mirongo itandatu hari n'ahandi bakubwira yuko bahejeje fidelite ishatse kuri iyi saha tuvugana amatora yarangiye harakurikira iki
muri uno mwaka turimo turavugana ku ishuri shingiro rya ngozi ya kabiri aha muri uno mwanya hariho ibiro bimwe batanguye kugurura batanguye guharura ibyavuye mu matora ndetse n'umuryango urugaye ko genda hanze ariko ibindi biro by'itora bigera ku cumi na bibiri bisigaye ndabese hariho bimwe bisa kuri bitatu bine bamaze gutangura guharura ariko abandi hamwe hamwe bakiri hanze
hari abanyagihugu mushobora kuba muri kumwe waduha tukavugana nabo bakatubwira nabo uko iki gikorwa cyagenze n'akamaro kibafitiye
abo twavugana abo twari twateguye bahavuye bagenda umunyepolitike twari kumwe mu ndorerezi ahita kwinjira mu biro guharura ubu muri umwana ntabwo turi kumwe fidelite ishatse komeza udukurikirane hafi ayo makuru turagushimiye cyane ugira umunsi mwiza
murakoze uwo ni umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidelite ishatse yakurikiranye igikorwa cy'amatora aho umukuru w'igihugu yatoreye aho ni ku musozi wa buye komine mwumba mu ntara ya ngozi aho nyine mu ntara ya ngozi ni naho agatorwasa uyoboye urunani amizero y'abarundi rudashyigikiye ko ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa yatoreye yatoreye ku musozi wa kiri aho ni muri komine kiremba nawe mu ntara ya ngozi kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika wakurikiranye icyo gikorwa jean bosco ndarurinze wiriwe neza
mwiriwe cyane edi uri hehe ubu tuvugana
ego kano kanya navuye ku mutumba wa ciri ubu ngeze aho bita ku masanganzira ni ahantu hahurira amakomine ya gashoho yo mu ntara ya muyinga komine kiremba mu ntara ya ngozi ni hafi kandi ya komine ya vumbi iri mu ntara ya kirundo aho ni naho hatoreye bwana agatorwa uyoboye urunanamizero y'abarundi siko bimeze
yego agatorwa yatoreye ku mutumba kiri niho asanzwe avuka ni umutumba uri ku birometero bishika nka bitandatu uvuye ku mugwa mukuru wa komine ya kiremba ni nko ku birometero birenga mirongo ibiri uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi
rwasa yahageze ryari hari icyo yavuze amaze gutora
ego yahagaze nk'igihe cy'isaha zine igihe yahashika abatoreye kuri uwo mutumba nka benshi bari bazinutse cyane basa n'abahejeje gutora icyo yashyize akora ubwa mbere yagendeye aratora yagiye gutora aragendera utuzu dutandukanye bariko baratoreramwo araganira n'abariko barafasha ico gikorwa co gutora aranaganira n'indorerezi zari zihari mu nyuma araheza acishiriza ikiganiro abamenyesha amakuru bari bahari bimwe mu byo yavuze we yavuze yuko kuva ejo ku mugoroba abanywanyi biwe bateguye kugira ngo baje gufasha kurorera ico gikorwa yavuze yuko bakiri bweze boroherezwa mu ntara zitandukanye ndetse akaba yavuze ko hari n'umwe wiwe yoba yarishwe yishwe nk'uko yabivuze muri komine ya muhongi muri rusange umutekano wari wifashe ute ese ubwitabire bwo bwari bumeze gute
ego twashoboye guca haba aho bita imusasa benshi bazi ku izina rya masanganzira cyane ahitwa ziragembera ndetse gushika ikiri no n'ahandi twaciye ku mugwa mukuru wa komine umutekano wari ucungerewe neza cyane hari abasirikare hatari abasirikare hari abapolisi abanyagihugu nabo bari bazindutse agaturuturu akenshi gutora batonze imirongo miremire ku buryo bw'uko mu masaha eh, ya saa tanu saa sita imirongo yasa n'irikiragabanuka nka bose basa n'abagiye gutora Ah, kuri rwasase yaba yigeze ababwira amahirwe ah, biha mu bijyanye n'ibizava muri aya matora
ego twagerageje kumubaza eh, ico yoba yiteze hanini we yameze nk'ubangira avuga ati utunenge twuba turiko turibonekeza dutuma umuntu bunyene ataco ashobora kuvuga yavuze ko ikinini ico arindira wewe arindire kuraba ibiheza bikavamwo kuko avuga ati nitwasanga abatoye basumba abiyandikishije canke ari bakeya cane tuzoheza tugire ico dushikirije dufatiye kuri ivyo Ah, utwo tunenge ijwi ry'amerika ryashatse kumenya icyo umurwiseni utunganya amatora ubivugaho hanyuma Prosper Ntawurwamiye uvugira uwo mugwi yishura ko atamakuru nta makuru yaha radio yahagaritswe gusa twakwibutsa bwana Prosper Ntawurwamiye ko radio ijwi ry'Amerika n'abanyamakuru bayo bemerewe gukorera mu gihugu cy'u Burundi icyahagaritswe ari FM ha bwana Eh, ndako eh, Jean- Jean Bosco Ndarurinze eh, igikorwa cy'amatora cyarangiye ubu ngubu aho uri n'iki kirimo gukorwa
ego ubu aho du- twaciye mu kanya nka hose eh, aba bariko bitegurira guhagura ni ukuvuga eh, aba indorerezi n'abariko baratunganya amatora ubu bari mu gikorwa cyo guharura kugira ngo barabe eh, ikiza kuva muri ayo matora ikiza kuva mu rubanza abanyagihugu bonyene eh, baza guca nk'uko bashyizwe imbere cagura hagati ya ego na oya ese waba washoboye kuvugana na zimwe mu ndorerezi zikurikirana ayo matora dore ko eh, amakuru dufite nta ndorerezi mpu- zavuye mu bihugu byo hanze zemerewe kuza gukurikirana ayo matora hari abo mwavuganye ese hari icyo bakubwiye
ego edi eh, kubera aho twakoreye n'ahantu hatoroshe kugenda n'indorerezi wabona ko zihaca zinyaruka abenshi rero nta mwanya twashoboye kuronka kugira ngo tuvugane kuko bahaca eh, ntitwashobora kuhahurira kugira ngo tugire icyo tuvuganye Ha- hanyuma se indorerezi zihagarariye ah, tuvuge abashigikiye oya cyangwa se yego zose zi- zirahari ah, ah, ah, izo mpande zombi zirahagararirwe zirahagarariwe muri ayo matora
Eh, ku- ah, hamwe hamwe haraboneka indorerezi eh, nka hose aho twaciye zari zihari eh, ariko eh, ku bwazo igihe twahaca bavuga ko ibintu muri- muri ako kanya biriko biragenda neza ariko ku ruhande rw'abashigikiye oya bavuga bati hari abariko baratora bakoresheje uturesepise ni ukuvuga udupapuro dutoya baha imbere y'uko baronka amakarata utwo rero bavuga bati nta kimenyetso badushirako akaba yari amwe mu makenga jean bosco ndarurinze ah, komeza ukurikirane hafi i- eh, ayo makuru nitugukenera turongera tuguhamagare urakoze cyane ariko ariko edi gatoya Yego.
eh, edi ndakumva
turi kumwe n'umunyagihugu kumbure sinzi ko hari ico womubaza yego mume
haro mwiriwe neza amahoro mwiriwe cyane witwa nde
je banyita wizimana jean claude uyu munsi watoye
ego je natoye ebana nkaba mvuka mu ntara ya muyinga ikomeni gashoho ebana nkaba natoreye ku mutumba wa muyange je nabonye kuri amatora yagenze neza nta ngorane kuri vyahabaye nabona ebana abari babijejwe nyene ebana ugiye nyene bakwakira bakakuvyakira ngana ngaha nyene ebana bakatabaguha nyene hagitorera ko nyene kuri rujya papuro rwa ego na oya hasiga nyene nyene naho wacimenya nawe uvyica wikore nta banga ah, u- u- ushobora kuvuga icyo watoye
oya urashobora nyene ura- uravuga ati nyene nawe ubuzi ku- ubuzi ukuntu uza gutora nyene nawe bi- ni ibanga ry'iwawe Eh, ha- hanyuma kuri wowe ah, iri tegeko nshinga hari ibitekerezo rifiteho hari icyo wumva wa- wa- wabwira bumva radiyo ijwi rya amerika nk'i- nk'impamvu nyamukuru yatumye uhaguruka ngo ah, ujye gutora
ngiye gutora Eh, icyatumye iki- i- impamvu nkuru nkuru wowe ah, ya- yatumye ufata icyo cyemezo cyo guhaguruka ukajya gutora
nukoza gutora ibwirizwa washingiye Mm.
yego wararyigishijwe
bana baratwigishije nyene turavuga ati kweri nta ngorane ti tuzoheza dukurikize ivyo nyene nk'uko abandi bazoba babikurikije noneho ni ukuvuga ko ukurikira ibyo abandi bakora
I- ni oya gusa u- u- ukurikira kuntu ukuntu abandi baba bariko barakwigisha aho ukavuga ati jewe nanje naza gutora nzomenyesha ibyo nzotora ebana kuko aba ari ibanga ry'iwawe kuko nta muntu abikwinjizamo ko uraheze nyine ukavuga ati jye nta ngorane ariko nk'ikintu cyaku- cyagukoze ku mutima wumva kiguha imbaraga zo kuzinduka ngo ujye gutora ni nk'iki
uraheze nyine ukitorera nyine eh, umuntu nyine azogutwara neza atangorane urakoze cyane kandi ugira umunsi mwiza
ego namwe bwe murakoze cyane nsubiza uwo munyamakuru wacu sawa sawa
jean bosco ndarurinze urakoze cyane kandi komeza ukurikirane uko ibintu bigenda nitugukenera turongera tuguhamagare
urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga uyu munsi twagihariye amatora y'akamaramaka mu gihugu cy'u burundi reka tuve mu ntara ya ngozi tunyarukire mu murwa mukuru bujumbura turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika remonze imana wiriwe neza
mwiriwezi mu gisagara byifashe gute
mu gisagara byifashe neza kuko henshi ubu bariko bararangiza bakira umuntu umwe umwe yari asigaye kugira batangure eh, igikorwa cyo guharura ivyavuye mu matora y'akamaramaka ariko hashize iminota cumi n'itandatu ah, amatora nyirizina afu- ahagaze
ego nk'aho mvuye kuri ekofo kinindo eh, bariko barakira umuntu wa nyuma kugira barabe hose ko baheze hanyuma bace batangura guharura ni ukuvuga yuko abakiri ku mabiro abakiri mu bibanza ntibasu- ntibabasubiza inyuma ahubwo barabakira baheze niho baca batangura guharura muri rusange mu mujyi wa bujumbura igikorwa nyirizina cyagenze gute
muri rusange igikorwa cyatanguye neza kuko imirongo yari miremire mu gitondo mbere batanguye kuba ari benshi ibiro bitarugurwa bariko barabishyiraho ariko bigenda biragabanuka mu mwanya mu mwanya ariko naho byariko bigenda neza hari ibibazo byagiye biriboneka biraboneka cyane ni nk'abantu biyandikishirije ruguru benshi usanga bakorera mu gisagara cya bujumbura bazanye amakarata yabo kugira baje gutora ariko bakaba batabemereye bababwira bati subira iyo mwahora na cyane cyane nk'abakozi bo mu nzu n'abavuye nko mu karitsiye eh, yo kumutanga bakaza nko mu kinindo cyangwa mu kibenga bakagenda mu cyarama wasanga batabemerera bababwira bati fata imiduga mugende aho hantu mwiyandikishije mutore ivyo rero bikaba byababaje kuko bavuga bati twari gutorera hari hose kuko eh, twebwe sitwe twigaba turi ku kazi turiko turondera ubuzima Ha- hanyuma se a- abashinzwe amatora hari icyo bigeze bavuga kuri abo bantu ah, bafite ayo makarita ariko badatuye aho bayafatiye
Eh, aba- abashinzwe umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu babishikirije bavuga bati abo bantu hakiri kare bati ahubwo nibafata imiduga bagende nimba bumva bashaka gutora ati naho ivy'ubunebwe vy'ukwanka anu- abo n'abantu bashaka kwerekana ko batatoye kandi batavyiyumvamo ati abavyiyumvamo rero nibafate eh, eh, barondere aho baja kugira aho batoreye kugira batore nimba bumva bashaka gutora Mm. ubu ngubu aho mu mujyi ah, ah, ha- harakurikira iki n'iki kirimo gukorwa aho uhagaze ubu ngubu
igikurikira ni uko abajejwe ibiro vy'amatora baca baja hamwe bagashyira eh, amasandugu hasi hanyuma bagahamagara oya na ego bandika ibiharuro kugira baze kugira icyo bita eh, urutonde proce verbal y'ivyavuyemwo hanyuma bahejeje baca babishikana mu migwi eh, y'ama- y'amakomine ijeje gutunganya amatora Mm. Ah, m- muri rusange se ah, yaba umutekano cyangwa se ah, ubwitabire ah, wabonye bi- byifashe gute
ubwitabire bitavye kuko eh, imirongo yariho mu gitondo yaheze yatanguye kugabanuka mu masaa tanu saa sita ubu ha- hakaba ha- hariko haraheraheza haza umwe umwe kuvuga ko babitabiriye ikindi kiboneka ni uko mu gisagara hagati amabarabara hasa n'ahera mugabo haboneka abajijwe umutekano abapolisi bacunze n'abasirikare mugabo nta eh, bimwe vyo kuvuga ngo hariho uruja n'uruza rukomeye rwaboneka na cane cane ko uno munsi hari umunsi w'ikonje Mm. Ha- hanyuma se ni ryari ah, abantu bari butangire kumenya amajwi y'agateganyo yavuye muri iyi kamarampaka
Eh, turiko turavugana n'umukuru ajejwe umugwi w'amatora mu gisagara ca bujumbura yatumenyesheje yuko eh, nko muri sepi bishobora gufata iminsi itatu ni ukuvuga uno munsi n'ejo na hirya y'ejo Binya- binyarutse naho bigahera ejo ni ukuvuga ko uh, uh, kugira bishike muri mu mugwi seni bica bifata iyindi urundi mwanya kuko seni mu kuvuga ibiharuro avuga ibiharuro amaze kuronka iz'igihugu cose kandi amaze kuronka ibiharuro mfata kibanza ku ntara iyo ari yo yose yagiye yagiye irashikiriza ikindi ah, bagenzi bacu bari mu ntara ya ngozi batubwiye ni uko ah, indorerezi ntago zabonetse ari nyinshi n'izabonekaga zaha- za- za- za- zanyuraga ahantu zigahita zikomereza aho mu ntara mu mujyi wa bujumbura aho ah, ibijyanye n'indorerezi z'amatora hari abo mwabonye hari abari bari mu biro by'amatora mwagiye musura
ego nko mu- ku musaga twabonye cyane cyane ku ma- eh, ku bibanza nka bitatu twabonye indorerezi zo muri forodebu hanyuma amizero y'abarundi n'umugambwe sendedefdede nayo mu kibenga mu kinindo twabonyeho n'aba- eh, nabo nabo mu mugambwe iprona eka na ahandi henshi wasanga hariho indorerezi z'imigambwe zibiri abo muri sendedefdede n'abo muri mizero y'abarundi abandi bagiye baraboneka ni amashyirahamwe yigenga atandukanye nka kopa eh, fontaine soko ajape onelope eh, eh, adss n'izindi nka zitashika nka cumi tuba twabonye ziriko zirakora kuko nko mu kinindo wasanga hari waba ugasanga eh, ku mutakura cyangwa mu cibitoke hari waba ugasanga mu kanyosha hari waba umugabo uteranije novuga ko amashyirahamwe nabonye atarenga nka cumi Ah, Raymond Zimana nubwo indorerezi mpuzamahanga z- nyinshi zitatumiwe cyangwa se eh, abandi bahisemo kutaza gukurikirana amatora ah, y'akamaramaka mu Burundi ariko kenshi na kenshi iyo amatora yabaye usanga abakozi ba za ambasade bajya mu biro by'amatora kureba uko ibintu bigenda hari abakozi ba za ambasade mwabonye aho mwagiye musura
aho naciye hose nta mukozi wa ambasade nabonye ariko nabonye abari mu ishyirahamwe rimwe mpuzamakungu riharanira agace k'akabana unicef nibo nabonye kuri biro do vote eh, ziri eh, ku musaga eh, kuri ecofo eh, eh, musaga niho nababonye abo muri unicef ahandi hose nta shyirahamwe mpuzamakungu canke abo muri ambasade nigeze mbona Ah, uvuze iryo shyirahamwe riharanira uburenganzira bw'umwana hari n'amakuru yagiye akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga avuga ko hari abana bashobora kuba bagaragaye ah, ku mabiro y'amatora batarageza igihe cyo gutora ibyo ngibyo hari ibyo wowe wiyumvishije cyangwa se byaba ari yo mpamvu UNICEF yaba yagiye gukurikirana ayo matora
Eh, kugaragara hariho aba- aba- ababa bazananye n'aba- n'abavyeyi babo abona babonye ariko ntaco bariko barica nagerageje kubaza abo bo muri unicef igituma boba baje aho hantu ko coba arico uriko uravuga ariko bambwiye bati eh, ukurorera biracabandanya tuzotanga icegeranyo tuzokibamenyesha hanyuma um, tugire ico tuvuze kuri iri tora rya kamaramaka bambwiye yuko ubu u- hataragera ico bambwiye urakoze cyane Raymond Zimana nawe nitugukenera mu kanya turongera tuguhamagare komeza ukurikirane uko icyo gikorwa kigenda mu mujyi wa Bujumbura ugira umunsi mwiza
sinzi ko hariho noguha umunyagihugu nawe akagira ico avuze mumpe niba umufite
Hello?
mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe witwa nde
Mm, je nitwa Pierre
piyeri cyangwa tiyeri
Pierre piyeri wowe amatora watoye uyu munsi
eh, natoye kuri wowe igikorwa cyagenze gute
eh, muri rusange mbona cagenze neza Mm, Eh, kiretse kiretse yuko na, na hari umuntu twaje gutorera w'umugranfere agwaye mm.
eh, banse banse ko ko tumutorera ngo kube kandi yari yatanze proclamation umuntu nzenye umukuru wa wa wa wa ntunze wa ya- yari yaserukiye seningaha kuri kuri centre yari yatubwiye yuko umuntu azanye azanye proclamation ko dushobora ko ashobora gutorerwa ngaho nyene dushobora kumutorera ngaho nyene kuri iyo biro kuri meme centre Mm.
mugabo rero ba- batwankiye bavuze yuko eh, ugiye gutora ku ruhande rwawe yuko utegereza kutuvayo umutoreye nawe Eh, ngo umaze gusohoka yuko udakunda n'iyo procreation ntibayemera Mm.
Mm, iyo Uzi- niyo ntambanyi muri rusange twabonye Mm.
n'ahandi hoho eh, nta nta ngwane yahabaye byagenze neza Mm. Pierre ura- urakoze cyane ndibaza ko uwo munyamakuru muri kumwe icyo kibazo cyawe nawe yaza kugerageza akakibaza abashinzwe iby'amatora aho ngaho kugira ngo ah, bumve icyo babivuga urakoze cyane ugira umunsi mwiza
murakoze namwe yego Pierre ndetse n'umunyamakuru wacu Raymond Zimana ndabashimiye cyane reka noneho tunyarukire mu ntara z'uburasirazuba bw'u Burundi kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana wiriwe neza
mwiriwe neza edi uri hehe
ubu turiko turavugana mvuye muri komine ya kigamba ni iri mu burasirazuba nyene mu ntara ya cankuzo ndiko nerekeza ku mugwa mukuru w'intara ya cankuzo aho cyankuzo naho ndibaza ko saa kumi zageze amatora yahagaze muri rusange byagenze gute aho wasuye
aho nagerageje guca mu makomine atandukanye ni nk'atatu hose amatora hageze nka saa hindwi bageze nko ku miri- mirongo itanu ku ijana z'abantu bari gutora byumvikana ko uh, hageze saa kumi ahubwo barindiriye ko iyo saa igere gusa kugira ngo ba- bashobore gutangura guharura amajwi ya- y'abaje gutora ku biro bitandukanye by'amatora umwuka muri abo bari baje mu matora wabonaga umeze ute Wa- abantu bari bifashe gute bari mu byishimo eh, bafite amatsiko ni ni iki watubwira
Ah, icyo nabonye ni uko abantu baho ba- bameze nk'abantu ko umengo ni ibintu bisanzwe ni ubuzima busanzwe nta kintu na kimwe bakubwira ko umengo ni gishasha ariko icyagaragara ni uko bose bari baje gutora ah, ni n'intara ifite ibiro bitoya cyane by'amatora kuko hari intara hari ibiro by'amatora amajana atatu na mirongo itatu na bitanu gusa mu gihe hari nk'intara nka gitega usanga bafite ibiro by'amatora birenga amajana umunani urumva bari abantu bake baza ukabona nta n'imirongo minini yashobora kuboneka baza bagatora ku buryo hageze nka saa sita bagenda gufungura biboneka yuko hari abantu basa naho barangije ariko rero cyagiye kuboneka cyane muri iyi ntara ni uko indorerezi zitandukanye wabona gusa indorerezi z'umugambwe CNDD-FDD umugambwe iprona ahantu hamwe gusa nabonye hari indorerezi z'abo mu mizero y'abarundi ariko nabo byaboneka yuko batishimiye kubona bahagarariye abo bantu kuko naho wamwegera ukamubaza eh, yazunguza umutwe atakintu akubariye hanyuma abandi ni nabo mu ishyirahamwe abo bita amasosiyete sivile mu ishyirahamwe bita ajap nibo bari bahari Ah, bigaragara yuko indorerezi zari zigaragara nk'aho ari abantu bari ku ruhande rumwe gusa ni ukuvuga n'abari bacungereye amatora hariho abapolisi ahandi hari hari abasirikare nko muri kigamba hasanzwe hari ikambi ya mutukura ahenshi wasanga ari abasirikare Mm.
Uh, abantu kuvuga nta kintu kinini wabona kigaragaza yuko hari ikintu gishasha kiriko kirahabera Mu- muri make ushatse kuvuga ko ah, nk'indorerezi z'abashyigikiye oya zitagaragaye cyane mu biro by'amatora henshi wagiye usura
mu makomine ya cankuzo na kigamba tuvugaho naciye ku biro byinshi bishoboka Ah, ni ku biro bimwe gusa nasanze hari indorerezi y'abo mu mizero y'abarundi E- ese e- hari nabo urumva babigishije hoya bya- byaba ari uko ah, babujijwe cyangwa se nuko badafite abantu bari babahagarariye
Ah, ugiye kuraba nta ma- nibaza ko atamakete yabashikiriye kuko abandi bose bari bafite amakete baragiye ba- ba- ah, nk'aho nagiye ndaca kuva mu ntara ya gitega bari bafite amakete y'abantu bahagarariye amizero y'abarundi ariko nkebye mu cankuzo abo bantu ntibabonetse Ah, hanyuma ikindi ngerageza kukubwira edi ni uko ah, ikintu nabonye ki- cateye amakenga abantu benshi ni muri komine ya gisagara aho bavuga ko hari abantu umuntu iyo yaragiye arategera abantu yanditse amamesaje cabaye mbere nk'ikintu c'iki- c'icemeza yuko uwo muntu yoba ariko arigisha abantu abatera ubwoba yuko uzotora oya azohava azobatoye umuriro udahera mu burundi uwo nawe rero akaba yahavuye afatwa bamwagirije ko yoba ari umuntu yegamiye amizero y'abarundi amamesaje bagiye bayahanahana bayereka abantu batandukanye ndetse n'abamenyeshamakuru ko yoba ari amamesaje yo guterana ubwoba uwo rero yafashwe hari n'uwundi rero umunyagihugu we yatabuye iriya bulletin de vote ni ukuvuga iriya karata y'amatora we nawe nyine bamufashe ko yatabuye imbere y'abantu bajeje ibiro by'amatora ariko nawe ugiye kumwumviriza byagaragara yuko umengo iriya karata ya oya na yego yashatse guca yego cyangwa oya hanyuma atwara igice kimwe aba aricyo aterera mu isanduku ubu nawe ikibazo cyo bavuze yuko baza kuciga ntituramenya rero ibyavuye mu mugwi w'intara icyemezo baza gufata kuri uwo muntu ariko ugiye kubiraba yuba yabikoze kutamenya ndetse na bamwe mu bari muri ibyo biro bavuga yuko ho bahabaye kutamenya ko yumviye ko uyikata ukayivanaho hanyuma ugashyiramo woga ego ni byo baba bari ko bariga ntituramenya ikiza kuvamo urubanza baza gucira uwo muntu hanyuma mu bijyanye n'ubwitabire bwo bwari bwifashe gute
ubwitabire nk'uko nari natanguye ndababwira bari babyitavye kuko tuvuge nka komine kigamba yose gushika saa tanu bari bamaze gutaba ku bice mirongo indwi na bine ku ijana urumva ko bari babyitabiriye muri komine cankuzo gushika saa yine bari bageze ku bice mirongo itanu n'indwi ku ijana hanyuma kubarura byatangiye rero
ubu bose ibiro by'amatora bariko baraharura hanyuma n'imiduga bariko barayitegura kugira ngo ivana mu makomine atandukanye intara ya cyangwa igizwe n'amakomine atanu bapunze imiduga ku buryo n'abajeje umutekano baca babivana mu makomine atandukanye babizana muri sepi ni ukuvuga ku rwego rw'intara kugira ngo batangure bamenyeshe ibyifata kibanza ibyavuye mu matora fidel d'antoine hari umunyagihugu mushobora kuba muri kumwe nawe nawe wagira icyo atubwira ku bijyanye bijyanye n'uko yabonye ayo matora
ubu tuvugana na kubera ko bugaye ibiro by'amatora kare ku biro nshinze ko aho bita ikigamba aho bita ku mutukura ubu nta muntu turi kumwe hagufi kubera ko ni hafi n'ahantu hari n'ikambi bamaze gutaha ibiro by'amatora birugaye bariko barabara bariko baraharura ntawe ndiko ndabona hagufi nshobora kumubaha fidel d'antoine nsabimana komeza udukurikiranire hafi uko ibyo bikorwa bikomeje hanyuma nitugukenera turongera tuguhamagare ugira umunsi mwiza urakoze cyane
murakoze namwe di iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga cya none ni ikiganiro twahariye amatora ya kamarampaka mu burundi ni amatora yo kwemeza cyangwa se guhakana uh, itegeko nshinga rivuguruye mu kanya turagaruka tuvugana n'abandi banyamakuru bacu bari hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa afurika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko twumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com abafite facebook mujye ku rubuga rwanyu mushake vowa radiyo yacu mudukande mudukunde murayikinge hanyuma murakuri gukurikira amakuru yacu uko tuyabagezaho tubibutse ko uyu munsi mu burundi ndetse no mu mahanga abarundi bari mu matora yo kwemeza cyangwa se guhakana itegeko nshinga rivuguruye umukuru w'igihugu cy'u burundi pierre nkuru nziza yatoreye ku musozi wa buye komine mwumba mu ntara ya ngozi naho agato rwasa uyobora urunani y'amizero y'abarundi rudashyigikiye ko ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa we yatoreye ku musozi wa kiri muri komine kiremba nawe mu ntara ya ngozi nk'uko twabibabwiye dufite abanyamakuru bacu hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi barimo gukurikirana uko amatora agenda ndetse no hanze y'u Burundi kuri telefone ndi kumwe na diane ndonse wiriwe neza
mwiriwe edi uri hehe diane ndonse
neza na neza ubuye ndavuye mu makomine yandi ndi ku mugwa mukuru w'intara ya muramvya amakomine wagiyemo ni ayahe
sindabumvise neza amakomine wagiyemo yose ni ayo mu ntara ya muramvya cyangwa se hari izindi ntara wasuye
ahanini nagiye mu makomine yo mu ntara ya muramvya nka rutegama kiganda egomeye ni komine ya muramvya aho wanyuze icyo gikorwa cyari cyitabiriwe gute wabonye iki
uko ibyo nabonye jewe nubwo ntararonka igitigiri kanuni c'abitabye amatora ugereranije n'abari barindiriwe kuko urongoye sepi mu ntara tutarabonana atashobora kugira ico abivuzeko ibyo nabonye nuko hari hatonze abantu benshi cane ku matora ku biro vy'amatora kandi yuko bagerageje gutora batoye bakavuga ko batoye mu mutekano ariko hari ibyo umuntu aba atashoboye kubona abahagarikizi b'imigambwe bavuga bati hari nk'umuntu aba atigishijwe neza bigaragara ko atigishijwe neza ingene yateza gutora nk'ikarata nk'ategeza kuja oya na ego akaza abizanye hejuru aho yatoye bikaza biboneka ku buryo igipapuro wasanga atakizinze neza bakagenda kumukosora uko byamaze kuja kumugaragara
muri rusange se aho wanyuze byari byitabiriwe umutekano wari wose nta bantu bigeze babangamirwa
hari abantu babangamiwe kugeza ubu tuvugana hari abantu batandatu bafungiwe kuri burigade y'imurambya y'igipolisi imurambya bo bavugwa uwitwa bizimana siriro yarahagarariye aya matora nyine ku rwego rwa mizero y'abarundi yavuze ko kugeza ubu bafunzwe hanini bamwe bataragirirwa dosiye bataranagirirwa dosiye nka bose y'icyo bagirizwa ariko hariho yavuze yitwa nka eric yagirizwa ko yoba azira ibyo mu myiyamamazo y'uko baraherekeje imodoka zijya kwiyamamaza ku rwego rwa mizero y'abarundi rwigisha gutora oya mu ntara ya gitega hari n'uwundi nyene nawe ngo yagirizwa yuko yoba yazindutse ngo yuko yazindutse ku biro by'itora ngo hakiri kare akagirizwa yuko ngo atoba bataba bamenye ngo icoba camuzindukanye abo rero bose rero bava mu makomine atatu muri mbuye na kiganda hamwe na bukeye rero ngo ntibarakorerwa amadosiye kugeza ubu bacari muri brigade natwe ntiturashobora kuronka sepi kugira ngo dushobore kumubaza ingene ico vyoba vyavuye ko kuko abo bose bari basanzwe bariko barahagararira amatora ku mantuze ku mabiro y'amatora hanyuma se mu bijyanye n'indorerezi hari zari zihari aho wagiye unyura
ego hariho indorerezi zo mu hanini zari zo mugambwe uri ku butegetsi cndd fdd abandi bari bake cyane nk'abo bo mu mizero y'abarundi wahasanga nk'umwe cyangwa muri iprona umwe n'abo muri mu mashyirahamwe nka onerope na foricon nawe nyine ugasanga ari umwuma ariko nka cndd n'imiburiburi wasanga ari batatu bane cyangwa ugasanga bahagarariye ari cndd gusa hari nk'umuntu uze batashoboye kuronka n'uhagararira amatora atari nko mu mizero y'abarundi ngo batashoboye kuronka uhagarara nko muri bugarama muri muramvya nyine aho ngo bose batewe ubwoba ntibashobora kuja guhagararira amatora muri abo ku rwego rw'urunani ya mizero y'abarundi hanyuma se abaturage mwavuganye ni ibiki bakubwiraga bari bafite amatsiko bari bishimye kuko hari nk'umunyagihugu mvuganye nawe mu kanya wo mu ntara ya ngozi wasaga nk'aho adasobanukiwe n'icyamujyanye gutora akavuga ko yari agiye gutora uzategeka igihugu abo mwavuganaga bari basobanukiwe n'ibyo bagiye gukora
bisa n'uko nyine benshi ntibari batahura neza icyabajyanye kuko hariho abavuga bati tugiye eh, kwi- ku- kurondera ubwigenge bw'uko eh, dukwiye ku- tugiye kwikura ko nyine abazungu hari abavuga bati tugiye kurondera ubwigenge bw'uko atabasuma bazosubira kutwiba mu mirima cyangwa ngo badutware ibitungwa eh, cyangwa ati tu- jewe sintahura hari n'abavuga ati je sintahura ati je ntabyo bansiguriye ati sinzi ikinzanye bari nabo bati tuje kwemeza iby'ibwirizwa shingiro nyene ariko icyo bemeza neza na neza ntibakivuge bakavuga ko baje kwemeza gusa byumvikana yuko bi- bi- bi- boba barigishijwe ku- ku gutora eh, nyene eh, eh, kwemeza nabo bavuga ati kwemeza aribyo batubwira urumva nyene ko utegeza kwemeza ariko ntibatahura neza ivyahinyanyuwe koko bakwiri- ba- ba- baje kwemeza Mm. diane ndonse hari ikindi wifuza kugi- kumenyesha abumva radiyo ijwi ry'amerika muri aka kanya mbere y'uko tujya hanze y'uburundi tuvugane n'abanyamakuru bacu bakurikiranye amatora hirya no hino muri afurika
Ego, eh, ikindi ni uko kugeza ubuye am- a- amabiro y'am- y'amatora ubuye maze gucako ni uko henshi bamaze kugara nk'uko amasaha yari yategekanijwe igihe cy'isaa kumi ubu bari mu bikorwa byo guharura aho ngaho se ah, ni ryari biteganyijwe ko ah, ibyavuye muri ayo matora by'agateganyo bitangazwa
Eh, ntibiramenyekana neza nababwiye yuko o, uwutwara sepi kuva igihe cy'isaa sita tumuhamagara yatubwiye ko afite ibindi bikorwa arimo ariko ntaco ara- arigera atubwira ubu tumuhamagaye ntatwitaba kuri telefone twizeye ariko yuko ngira ngo ashobora guhava ah, ah, arazi ko abamenyeshamakuru bari mu ntara ngira ngo ashobora ku- ku- kugira ico atubariye diane ndonse mu ntara ya muramvya ndagushimiye cyane nawe komeza ukurikiranire hafi uko ibyo bikorwa bikomeza nitugukenera turongera tuguhamagare urakoze cyane
murakoze namwe edi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko nabibabwiye dufite abanyamakuru b'ijwi ry'amerika hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi uretse mu burundi dufite n'abanyamakuru bacu bakurikiranye uko icyo gikorwa cyagenze mu bihugu bitandukanye bya afurika reka duhere i nairobi muri kenya turi kumwe na eloge wirikaneza wiriwe neza
amahoro neza edi aho ngaho i nairobi habaye amatora
yego yabaye cyane yego
Eh, inaryo rero edi nk'uko eh, byari byaravuzwe na mbere ku ijwi rya amerika niho hari abarundi benshi biyandikishije bamwe muri bo twita diaspora ni ukuvuga ababa ha- hanze y'igihugu cyabo biyandikishije abababa igihumbi n'amajana atanu hanyuma uyu munsi ikibonekeje kinda hinayirori ni uko haje abantu hubwo baruta nk'abo nk'inshuro zibiri batari biyandikishije abandi nabo biyandikishije mu burundi bagashaka kubatorera nibyo byateye ikibazo kinini kuko aba bantu usanga ibikoresho umuguseni urungika hamwe n'amakarita y'itora bataba baraharuwe bikaba byatejwe cyane amatora gushyika mu kanya gaheze gato cyane nk'iminota mirongo itatu abo bantu bari bagishagaje ngaho ariko bahavuye barungikwa kugira ngo hatore aba gusa biyandikishije i nairobi ni ukuvuga ko abaje batariyandikishije i nairobi ntabwo bemerewe gutora
nta mahirwe bahawe kubera yuko atabikoresho umuguseni wari warungitse Ha- hanyuma se u- waba ufite nk'umubare w'abo ngabo basubijwe inyuma badatoye
gushika ubu nta mubare novuga ariko icyo nokubwira edije nk'igihe cy'isaha icyenda naharuye abantu ubona ko bagera ku bihumbi bibiri birenga bariko bashaka kwinjira kandi ubona ko batari mu biyandikishije bavuga bati twajaha mu gitondo turiko turarondera ingene eh, nyatwe twotora ni ukuvuga ko na- uharuye ashobora kuba barenga ibihumbi bibiri Mm. Ah, e- eloge hari ah, impungenge zagiye zigaragazwa na bamwe mu- mu mu banyagihugu bavuga ko mu by'ukuri badasobanukiwe neza n'ibyo bagiye gukora muri iki gikorwa cy'amatora abo barundi batuye mu mahanga bo bari bazi basobanukiwe n'icyabajyanye cyangwa se icyari kibazanye gutora
ego turiko turavugana navuga ntabona twabonye nka benshi n'abona kwita ni ni impuguke ni abantu bazi icyo baje gukora baravuga bati ndaje kwemeza nubwo batazi byose muri irya vurizwa nshingiro urabona ko hari abantu bazi icyo baje gutora Mm. Ha- hanyuma se waba washoboye kuvugana n'inzego za ambasade kugira ngo nk'izo mpungenge z'abo banyagihugu baje gutora badafite amakarita babe bazishakira umuti
ego twavuganye na ambasaderi hari nibarampama baserukira uburundi muri kenya yambariye ati nta kundi ndi bugire ndiko ndavugana na seni kugira ngo dutorere umuti ikibazo ariko mu kanya gaheze rero twamaze kuvugana niho abantu bakeya barungika bibaza ko naho bavuganye kuko ari ku birometero biri kure urabona kenya nayirobi na bujumbura nibaza ko byahavuye byanka yuko barungika ibyo bikoresho bindi eh, mu mwanya wihuse kugira ngo abandi bose bifuza gutora batore A- aho muri kenya ndibaza ko igikorwa cyo gutora cyanarangiye ubu harakorwa iki
muri kenya igikorwa cyo gutora ntikiranarangira nabyo ndaza yahandi ko nzayo kuko nari nabanje kuja gukora akazi kubera uwo musunikano wari uhari kazi ni ukuvuga ko yubahirije amasaha y'isaha cumi na zibiri eh, nariko mvugana n'abariyo hari abakiriko baratora abo bantu benshi baje batiyandikishije n'abiyandikishije i bujumbura n'abandi batari baje gutora amakarata yabo y'itora batumye haba umusunikano munini biragorana cyane yuko abantu batangura gutora ubona ko n'ababandika bari bake Mm. Eloge Wirikaneza urakoze cyane nawe komeza udukurikirane uko ibikorwa byo gutora byifashe aho i Nairobi keretse niba hari ikindi wifuza kubwira bumva radiyo ijwi ry'Amerika muri aka kanya
ebi nta kindi nifuza kubwira abarundi b'irya amerika ariko ni uko abantu bose bari ngaha bagira bati "Eh, twifuza gutora kuko ni uburenganzira bwacu kandi turi abarundi kandi iby'uburundi birasega kandi dutegerezwa ku- kumva ko dufite icyo duterereye mu itunganywa ry'igihugu cyacu n'inzego zacu muri make n'ibyo navuga urakoze cyane natwe turakomeza kuvugana cyangwa se gushakisha abo muri seni bagira icyo batubwira nubwo Prosper ntawe urwamiye uvugira uwo mugwi yavuze ko nta makuru yaha radiyo yahagaritswe gusa twamwibutsa ko radiyo itahagaritswe hahagaritswe furekansi zacu za fm abanyamakuru bacu bemerewe gukora mu burundi ndetse byemejwe n'umuyobozi wa cnc bwana Rama- Ka- karenga ramadhan ubwo yavugaga ko abanyamakuru barekuriwe gukora uko bashaka ubwo rero je turaza gushakisha abo muri CNC muri seni bagira icyo batubwira kuri izo mpungenge z'abo barundi bari muri kenya urakoze cyane
urakoze nawe rwema akazi keza iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka tuve i nairobi twambuke gato mu mujyi wa arusha ni umujyi u- uri hafi cyane n'umujyi wa nairobi ariko mu gihugu cya tanzania turi kumwe kuri telefoni n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claveri niyo nkuru wiriwe neza
mwiro neza edi rwema uri hehe ndabizi uri mu mujyi wa arusha bimeze gute aho ngaho
neza na neza aho ndi mu gisagara cya arusha amatora yagenze neza Eh, si n'abantu benshi bari bahiyandikishirije bari abantu bagera kuri mirongo umunani n'umunani ariko hariho n'abiyongeremo bari mu butumwa bw'akazi muzi ko hano hari icyicaro gikuru cy'umuryango wa afurika y'ubuseruko hari abarundi rero baba baje bavuye mu burundi cyangwa mu bindi bihugu baje eh, mu bikorwa bitandukanye arusha nabo nyine bashoboye kuhatorera ariko rero arusha ni gi- ni umujyi uri mu gihugu cya tanzania igihugu cya tanzania cyo kikaba kirimo abarundi barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu b'impunzi abo nabo rero bakaba bariniga kuko batemerewe gutora Eh, ah, duhere kuri icyo kibazo wari uvuze ko hari nk'abarundi bari mu gihugu cya tanzania mu butumwa bw'akazi Ah, eloge wirikaneza tubwiye ko hari abarundi bari muri kenya nabo bifuje gutora ariko babwirwa ko kuko batiyandikirije batiyandikishirije i nairobi batemerewe gutora aho ngaho byo- mwebwe byagenze gute kugira ngo byemere
aha umuserukira uburundi hano yarusha ah, amosi ndi mu rwango yazindutse aravugana n'utwara umugwi seni mu burundi eh, pierre clavende yicariye akaba rero ngo yamuhaye uruhusha yuko abarundi bari hano yarusha mu bikorwa by'akazi kuko hari amanama atari make yakunze kubera hano yarusha mbere n'ubu hariho abari baje mu manama ah, nk'aya gisirikare n'ayerekeye ubutunzi ubuserukira rero burundi hano yarusha tubwiye yuko yazindutse ahabwa uruhusha yuko abarundi bose bari hano botora kandi bohabwa uburenganzira bagatora nk'abandi barundi eco kimwe mbere n'abandi barundi baba bavuye hirya no hino ku isi bakaba bari hano arusha abo rero bahawe uruhusha rwo gutora Mm. Ah, ikindi wari uvuze ah, ni ikijyanye n'abarundi bari muri icyo gihugu cya tanzania ariko nk'impunzi twibutse ko igihugu cya tanzania gifite inkambi z'impunzi z'abarundi nyinshi ariko nk'izizwi cyane hari inkambi ya nyarugusu hari inkambi ya mutenderi hakaba n'inkambi ya nduta usanzwe uvugana n'izo mpunzi kenshi na kenshi hari abo mwaba mwavuganye hari ibyo bakubwiye
ego cyane hari abo twavuganye bari imice kubiri umuce wa mbere bagira bati ayo matora ahubwo ntiyari akwiye kuba kuko abarundi batari bake batayagizemo uruhara bakivuga bakavuga bati abarundi barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu aya matora nyabura ntirakwiye kuba kuko twebwe tutayagizemo uruhara kandi natwe turi abarundi ku mbuga two kwitoje cyangwa tugatora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bakavuga bati rero kubona tudatoye ubu ibwirizwa shingiro ni ukuvuga ko n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri tutazotora uwundi muce ugira kabiri ni uvuga yuko nyabuna bakumiriwe bagasaba amakungu y'uko aya matora yuhagarikwa mbere ko n'ibyo biba byayavuyemo bitokwemerwa n'amakungu kuko batayagizemo uruhara bakavuga bati nyabuna amakungu atabaranye dufashe dutahuke vuba kandi duhabwe uruhushya nawe tutatoye muri ano matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri tuzotore
Pierre clave niyo nkuru aho ngaho mu gihugu cya tanzania ni naho hava umuhuza mu biganiro by'abarundi benjamin mukapa hari amakuru wajyanye n'ibiganiro waba uzi kugeza muri aka kanya
gushyika izi saha nta makuru ahari twavuga ko dufitiye ibyemezo yerekeye ibiganiro gusa mu minsi iheze nko mu ndwi zitatu ziheze hari twe twaronse amakuru y'uko hashobora kuba ibiganiro imbere y'uko ano matora ya kamarampaka aba mbere hari hari havuzwe n'amatariki naho tukayavugira ngaha ku iradiyo kuko atahavuye abayo ariko n'intumwa z'umuhuza w'abarundi amakuru twaronse ni uko yari yagiye kubaza ko ibyo byashoboka ariko uruhande rwa leta y'uburundi bamenyesheje y'uko hano mbere ku gihugu rya amerika y'uko atarubanza na rumwe leta y'uburundi ishobora kwitaba imbere y'ibyizwa shingiro ryatowe uno munsi ryemejwe cyangwa ryahakanwa uno munsi mu matora yabaye ni ukuvuga yuko rero leta y'uburundi yanze y'uko hagira ikiba aza muri ibyo biganiro imbere y'uko ano matora ya kamaramaka aba gushyikiriza isaha rero nta yandi makuru dufite gusa twakwibuka yuko nk'umuryango w'ubumwe bwa afurika mu ntango z'inundwi wandikiye umuhuza mukuru mu biganiro by'abarundi umukuru w'igihugu cya uganda yoweri kaguta museveni amusaba yuko yubwica akoze kugira ngo ano matora ya kamaramaka y'uno munsi ntakurure imvururu nk'izabaye umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho ngaho uri arusha ni naho hari icyicaro cy'umuryango wa afurika y'uburasirazuba uwo muryango wahisemo kutohereza indorerezi mu gihugu cy'u Burundi ese aho ngaho habaye amatora hari indorerezi boherejeyo
oya nta ndorerezi zari zihari uretse n'iz'umuryango wa afurika y'ubuseruko nta n'izindi zisanzwe nk'abaserukira imigambi amashyirahamwe yigenga cyangwa abandi nta bari bahari kuko bisanzwe ari nk'ibiro bitoya naho byabereyemo amatora umuryango wa afurika y'ubuseruko rero nk'uko wari ubishyikirije watangarije ijwi rya amerika mu ntango z'inombi ndakeka nko ku wa kabiri y'uko utarungika indorerezi mu matora mu burundi uwo muryango ukaba wasiguye y'uko ari igikorwa gikorwa kitari cyategekanijwe mu bikorwa bisanzwe birangurwa n'umuryango wa afurika y'ubuseruko ese abarundi aho ngaho bigeze bahabwa amahirwe yo gusobanurirwa ibijyanye n'iri tora rya kamarampaka n'ibikubiye mu mavugururwa ateganywa
abarundi abarundi batari bake nk'umwe twavuganye yatubwiye yuko atigeze amenya ibiri muri iryo bwirizwa shingiro ryahamagariwe guhakanwa cyangwa kwemezwa akagira ati jewe rero nitabye amatora nk'umurundi ni inshingano zanje ni devoir yanjye yo kuja gutora ati kubera nkunda igihugu ndagiye gutora ariko sinzi ibirimo kuko sinigeze ndabisigurirwa abaserukira imiryango itandukanye baba bashigikiye yego canke oya ntibashitse hano arusha ariko rero hari n'abandi twavuganye bavuga bati twebwe dusanzwe turi aba intelectuel turi abantu bize baciye ubwenge ati twarashoboye kubyisomera hirya no hino ati turazi ibirimwo hari nk'uwatubwiye yuko ashima mbere yuko muri iryo bwirizwa shingiro inzego zigiye guhinduka cyane cyane uko inzego zitunganirijwe twamubaje tuti ushatse kuvuga iki ariko nawe ntiyashatse kubitamura neza ariko yashatse kuvuga nk'ibiringo by'umukuru w'igihugu bigiye kuva ku myaka itanu bikajya ku myaka indwi hanyuma se ubu ngubu ikirimo gukorwa aho ngaho arushira ni iki itora riracyakomeza cyangwa se batangiye igikorwa cyo kubarura ibyavuye muri ayo matora
muri aka kanya guharura amatora bigira bitangure amatora mu buserukizi butandukanye hirya no hino ku isi mbere n'ahantu harusha harimo isaha yo kugara amatora isa n'iyigijwe inyuma akatari umwanya utari muto kubera hari abantu baba bari mu bikorwa bitandukanye hari ababa bari mu kazi hano mu muryango wa afurika y'ubuseruko cyangwa ahandi mu ngendo bakavuga bati muraturindira rero isaha yo kugara amatora ntiyari bwagere ariko mu kanya nibaza yuko bagira base n'abaharura kuko nta muntu akiri kwaraza nta n'uwavuze yuko agerageza mu kanya kari imbere Pierre claver niyo nkuru umunyamakuru w'ijwi ry'amerika arusha mu gihugu cya tanzania ndagushimiye cyane nawe komeza udukurikiranire hafi uko ibyo bikorwa bigenda urakoze cyane
murakoze namwe
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa shoti weyivuzi tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko twabibabwiye uyu munsi twawuhariye amakuru ajyanye n'amatora y'akamarampaka ku ihindurwa ry'itegeko nshinga twagiye tuvuga n'abanyamakuru bacu hirya no hino mu burundi ndetse no mu bihugu bitandukanye bya afurika hari n'umunyamakuru wacu mu ntara ya rumonge we ntitwamubonye kuri telefoni ariko yari yatwohereje inkuru reka tuyumve
urujya n'uruza rw'abantu bagiye n'abariko barava mu biro by'amatora niko rwaranze komine rumonge mu gitondo cyo kuri uyu wa kane inyuma y'amasaha abiri amatora atanguye ubusanzwe aserukira urunani amezero y'abarundi mu ntara ya rumonge yaciye atangura kuronka abamwakura mu mihingo itandukanye yo muri komine rumonge umushingamateka obed ntakiruta avuga ko n'ubu akironka amakuru atamuhumuriza muri rusangi ni ukuvuga nti akajagari icyo twokwita amatora nyezina nta matora ahari ufate nko muri komine rumonge hariho amabiro dogoti angana amajana abiri bitanu n'abiri aya mabiro dogoti rero twategereza gushyiraho mandateri nko muri mizero y'abarundi ariko abashika mirongo irindwi na babiri bose babasohoye ama akreditasiyo yabo twari twabahaye asinywe n'abantu muri ubwabo bonyine bageze aho bayashikana amabiro dogoti abaperezida basanzwe barongoye amabiro dogoti babirukanye akreditasiyo ngo sizo banyenuriye ntabwo ntashobora ibyo ashoboye nagerageza kubikora ndanasigura ariko nyanse ntabaciriye mwaho mu minago habaye imishamirano kuri aba mandateri iwacu bashyizeho ku ngufu n'abaperezida b'amabiro dogoti katagomba kuba kajagari katugakukamwo babizi utundi tunenge tuhari n'ubwo hariho abariko baratora kabiri kabiri
ku bw'uyu aserukira amizero y'abarundi mu ntara ya rumonge icizere si cinshi ku biza kuva muri aya matora mu bintu biza kuva muri aya matora nta cizere namba na gitoya amatora nyine ariko araba kuko manyanga gusa ariko babaza amatora ariko bakumuzo ibyo amatora ariko bakumugaragaro bariko bategeka abantu nyine babyiza gutora hariho n'abantu bariko barasubira inyuma babonye ibyo bariko bakirira bagenzi babo batinyena gutora banga gutamikwa ibyo mukora ibyo ari byo jewe nobarira cyane cyane abarongoye turiko turagerageza kuvuga hirya no hino babikorere ko ejo canke hirya ejo ntazotora mu matora yagenze neza nta kigo turasemereye amatora ariko araba kandi amanyanga ariko arahabera n'amanyanga adasanzwe
igihe cy'isaha zitanu n'igice twegereye umugwi wigenga ugejwe amatora mu ntara ya rumonge bakaba batumenyesheje ko ivyo bivugwa batari bwabimenyeshwe leopold niyo ngabo arongoye sepi rumonge akaba yemeye ku gice atubwiye mu masaha ari imbere mu rumonge krisi munezero ijwi rya amerika arakoze cyane kirisi munezero ni kuri iyo nkuru dusorejeho amakuru nako ikiganiro muri isanga cyacu cya none cyari cyihariye ahanini amatora kuri kamaramaka mu burundi nshimire injeniyeri Justin wadufashe mu buhanga bw'ibyuma fatuma remasikara badufashe kugiranya iki kiganiro muri studio mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika